murumva ijwi rya amerika radiyo ry'amerika irabandanye ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki zitatu z'ukwezi kwa gatatu nyine umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi dusamiranira i washington dc muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro ni umwanya w'ikiganiro muri isanga ibiganiro mutegurirwa kandi mugashyikirizwa n'iradiyo ijwi ry'amerika kuri uyu munsi wa gatanu twagihariye abakenyezi nk'uko bisanzwe buri minsi yose ya gatanu turabandanya duca hirya no hino ibibazo bijyanye n'abakenyezi n'ingene bofashwa mu bijyanye n'iterambere ryabo ibyigwa byakozwe n'umugambi wo gukurikirana ingene ibinyamakuru bikora mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi bisabwe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abamenyeshamakuru mu burundi afjo Ivyo vyigwa vyerekanye ko abakenyezi babirimizi badahabwa ijambo rikwiye mu bimenyesha makuru mu gihe aribo nkingi y'amahoro hamwe n'iterambere mu gihugu. AFJO kandi imenyesha ko uwo mukenyezi nyene ari we afise uruhara runini mu bikorwa vyo kurima mu gihugu hagati kandi uruhara rwiwe mu buzima mu gihugu ni ntangere. Ishirahamwe AFJO gihaye intumbero yo kumenyekanisha no kuvugira umukenyezi nk'uwo mutumire dufise kuri uyu munsi wa gatanu ni umukenyezi anyesi n'indorera anyesi n'indorera aheruka gutorwa ngo arongore ishyirahamwe afjo turaganira ku byo ishyirahamwe afjo rikora hamwe n'imigambi mishasha afise kugira abakenyezi muri rusange cyane cyane abirimizi bahabwa ijambo mu binyamakuru anyesi n'indorera turi kumwe kuri telefone anyesi mwiriwe
mwiriwe turabashimiye kubona mwitanze mukaduha akanya ku ijwi rya amerika
murakoze gushima yego murakoze reka tudatebye tubasabe ishyirahamwe afjo mukirishinga rifise intumbero nki
ishyirahamwe ryashinzwe kugira ngo ryiteho guharanira agateka k'umukenyezi muri rusange ariko cyane cyane agateka k'umukenyezi w'umumenyeshamakuru iyo niyo ntumbero ikomeye twayihaye bisigura ko n'ibikorwa byose bikorwa kugira ngo agateka k'umukenyezi kubahirizwe hanyuma n'agateka k'umumenyeshamakuru kubahirizwe mu byo akora nagira ngire ko nkosora ibyo aje kuvuga icyo kigwa cyakozwe cyakozwe kuraba ngo ngene umukenyezi w'umwirimizi ahabwa ijambo mu bimenyeshamakuru ahubwo ryakozwe kugira barabe uruhara n'ikibanza umukenyezi afise mu bimenyeshamakuru no mu bikorwa byo kumenyesha amakuru bisigura rero ko umukenyezi w'umwirimizi tujya kumushikira mu gihe duhagaze ku bikorwa bikorwa n'ibimenyeshamakuru ni ukuvuga mbega muri ibyo bikorwa nimba hariho ikiganiro kanaka cyabaye abamenyeshamakuru bibutse guhereza akanya uwo mukenyezi nawe ngo ashikirize ibyiyumviro iyo bafise cyangwa ashikirize n'ingorane iyo bafise kugira ngo babamenyeshe amakuru babishikirize abafata ingingo kugira batahure ko hariho ingorane uwo mukenyezi w'umwirimizi afise bashobore rero no kumutunganiriza ego tugaruke nk'uko bivuze ku ruhara rw'abakenyezi canke ukuntu muserukiwe mu binyamakuru mwotubwira ukuntu byifasha ubu cane cane mu burundi kuko ariho musanzwe mukorera abakenyezi bafise ibiharuro bingana iki mu bimenyeshamakuru
icyo kigwa nyine muri ko muravuga cyane cyane ni icyakozwe na efujo yifatanije na cnc cyerekana yuko umukenyezi mu bimenyeshamakuru afise ibibanza bitandatu ku ijana murumva ko turi kure cyane ya bya bibanza mirongo itatu ku ijana abakenyezi bemerewe n'ibwirizwa shingiro
none ikintu mwoba muri ko murakora mpejeje kuvuga yuko muheruka gutorwa ngo murongore iryo shirahamwe ikintu mwoba mufise mutumbere kugira ivyo biharuro mubihindure mufashe kugira bihinduke n'ibiki
ibintu twemirije gukora cyane cyane muri uku kwezi kwa gatatu ni ugushikira abategetsi bamwe bamwe bafite uruhara mu guhereza ikibanza kibereye umukenyezi w'umumenyeshamakuru aho nuvuga ko ari ugushikira abatwara ubushikiranganji ni ugushikira kandi utwara cnc ni no gushikira umushikiranganji ajejwe ibyo kunganisha abagabo n'abagabo akongera akaba ajejwe kandi n'agateka k'umukenyezi abo tubavuye ko dutegekanya kandi gushikira abarongoye ibimenyeshamakuru nababwiye ko hanini hari ibimenyeshamakuru nka byose bitwarwa n'abantu b'abagabo kiretse ngira ngo ikimenyeshamakuru ronuvo kirongowe n'umukenyezi cyangwa radiyo kiriture irongowe n'umukenyezi nshatse kuvuga ko nabo baba ariyo henshi nko mu bimenyeshamakuru bikomeye nka radiyo na televiziyo by'igihugu harimo abakenyezi benshi urabya ahandi mugabo uca uvuga uti none bari hehe bafite ikibanza ikihe mbega baba bari muri za nzego zifata ingingo cyangwa bari hasi aho hejuru nabo bakaba hari abantu b'abagabo urumva icyifuzo cyacu ni uko twoshikira abo bose bafata ingingo kugira babyumve yuko dukeneye ko umukenyezi w'umumenyeshamakuru ahari arashoboye ashoboye nka mugenzi we w'umugabo rero mu gihe bariko baragena abaja mu nzego zikomakomeye zifata ingingo ko kwibuka muri ivyo bimenyeshamakuru ko hari abakenyezi bashobora bashoboye no kuja muri ivyo bibanza abandi twotumbera ndibaza naho atobari muri uku kwezi n'abatwara imigambwe uno munsi murazi ibyicaro bikomakomeye bigabanganwa hagati y'imigambwe hanyuma tukavuga tuti igihe batanga batanga intonde z'abantu bajya mu bibanza ibi n'ibi n'ibi hageze ko batanga amazina y'aboja mu nzego zifata ingingo mu bimenyeshamakuru n'iyo migambwe yoheza ikaziribuka ko hari abakenyezi naho nyine abakenyezi b'abamenyeshamakuru bataba bari mu migambwe kubera nabone barajejwe kwisunga ibwirizwa shingiro no rimwe rimwe abagabo barakunda kuvuga yuko abakenyezi ubwabo nyene aribo bakunda kwikumira ubwo ntivyo babiva kuri ubwo kwikumira ko abakenyezi ku buryo bigaragara ko ari ko badaserukiwe bikwiye
ajeni baza yuko ibyo kenshi ari urwitwazo igituma avuga nti ni urwitwazo nakubwiye abagena muri ibyo bibanza bikomakomeye kenshi usanga ari abantu b'abagabo kenshi usanga ari abakuru b'imigambwe hanyuma ugasanga ntibashyira imbere umukenyezi ahubwo bashyira imbere abagabo bene wabo ego niko umukenyezi murabona afise imirimo myinshi hari aho byoshika kuri uyu cyangwa kuri uriya nk'icyo kibanza akavuga ati jewe ndabye imirimo yanjye ya minsi yose ndabye ingene ndinda guha ikibanza n'umuryango kuko murabona umukenyezi no mu ngo niwe afite uruhara runininya nko mu kurera abana mu kumenya ikiza gutunga urugo no gutunganiriza ababa mu rugo sinzi ingene bivuga mu rurimi rw'ikirundi mugabo muri ko muratahura hajya muhira umukenyezi niwe araba ko basumye bikwiye niwe araba ko batetse ibikwira abantu bose bari mu nzu niwe araba mbere n'ingene ubwo bubasha bafise babukoresha kugira batunganirize mu rugo urumva nk'ibi byo biramuhamagara gusumba uko bihamagara umucanje wiwe bigasigura rero ko rimwe rimwe byoshika hakagira uwikumira mugabo nabo turaba turabafata mu mugongo tukababwira tuti nyabuna nimushikire umu- umu- umutware wanyu aho mukora muri kimenyeshamakuru kinaka mumusigurire yuko nawe yokumva ko ibyo bintu biguhamagara mugabo ntibice bituma ukumigwa ah, iyo hageze ikibanza ah, mm, gifata ingingo cyangwa iyo hageze mbere nuko umukenyezi bamuhereza ijambo muri ibyo bimenyeshamakuru ko na cone ni ikintu twarabye dusanga kenshi na kenshi amenyeshamakuru ntibashoka biyumvira kurondera abakenyezi bashobora kandi abo bari mu nze- mu- ah, muri domene zose ah, mu- ah, mu mpande zose niko nuvuga haba mu bya politiki haba mu by'ubutunzi haba ah, mu bya mu- mu bijyanye ah, ah, na sosiyale bisigura ko babarondeye ntibobabura ntibokwama bavuga ngo ngo ngo ngo twasanze bose ngo ngo bikumira ngo ata mwanya bafise wo kuja gukora ibyo bintu hanyuma icyo navuga kindi gikomeye ah, tuzokora ni uko turondera urutonde rw'abakenyezi bose bashoboye mu mpande zose kugira tubishikirize ibimenyeshamakuru bamenye bati hariho abakenyezi bashoboye gushikiriza ibyiyumviro muri politike hariho abakenyezi bashoboye gushikiriza ibyiyumviro mu by'ubutunzi cyangwa mu byerekeye iby'imibano Ego AFJO ni shirahamwe ry'abakenyezi babamenyesha makuru kandi rirongowe na mwebwe nyene abanyagihugu bo hagati cyane cyane abakenyezi babirimizi mwebwe nk'abakenyezi mwagize amahigwe yo kumenya gutera kamo cyangwa kuvugira ku maradiyo ibintu mwifuza gukora kugira abo bakenyezi mubakure mu- mu bukene mubashikane ku iterambere ni ikihe mukoresheje amaradiyo
Ah, icyo twemirije gukora kandi tuzokora nababwiye icyo cyo guhimiriza abatwara ah, ah, am- ibimenyeshamakuru amaradiyo kugira ngo minsi yose iyo barungitse abamenyeshamakuru kurondera amakuru mu gihugu hagati bumve ko na wa mukenyezi w'umwirimizi ashobora kuba afise ingorane yoshikiriza kiretse n'ibyo ko atoshikiriza ingorane gusa ashobora no guterera ivyiyumviro mu buryo bwo izo ngorane zotorerwa ah, umuti mubuze muti bave mu bukene ubukene ni ikibazo gikomeye mugabo kandi kiri mu gihugu kigaca kigira ingaruka ah, ku muntu uwo ari we wese n'umukenyezi w'umwirimizi cyane cyane iyo hageze yuko uwo mukenyezi ah, yumva yuko ah, akeneye gutunganiriza abo mu rugo ku- gutwara umwana kwa muganga gutwara umwana mu ishuri ah, kumufungurira bikwiye kugira ngo ntazingame kuko murumva urwo ruhara ni uruhara rukomeye ruhagaze ku mukenyezi kubera imiryango niyo ah, niryo soko ry'iterambere imiryango idateye imbere ah, ngo abana baje mu ishuri urwaye avugwe ah, hanyuma no muhira baronka ibyo bafungurira bikwiye murumva yuko hoba hariho ingorane ku byerekeye iterambere nshaka rero kuvuga yuko uwo mukenyezi umenyesha amakuru iyo agiye mu gihugu kurondera amakuru yomushikira na wene nuko guhimiriza rero tuzobibandanya kubwira ico kintu gishikweko by'uko ashobora kuba adafise umwanya bagatahura yuko ashobora kumusanga muhira atamusanze muhira akamusanga no ku kivi kuko umukenyezi arashobora gukubita isuka yongera ariko aravuga nk'uku ah, turiko turavugana muri iki kiringo Ego murakoze ikiganiro ni muri sanga ikiganiro ku minsi ya gatanu twahariye abakenyezi ni ikiganiro kandi duha n'akaryo abanywanyi bari bari ko baradukurikira bakubaza ibibazo umutumire canke kumwunganira kuri telefone turafise umunywanyi wa mbere Ildefonse mwiriwe
Yiriwe Ildefonse muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
nanjye ndi mu mujyi wa kigali bisabye nk'igitekerezo cyangwa se uko mbibona Ego
Eh, iyo urebye rero abadamu cyangwa se abategarugori hano mu rwanda Mhm ntabwo mvuga ko bimwe ijambo ahubwo mbona aribo baryiyima mhm kuko amategeko a- a- abaha amahirwe angana nk'ay'abagabo mhm aho ni mu Rwanda Ndetse no mu- no mu myanya usanga aribo benshi kurusha abagabo ariko mu by'ukuri uretse abo baba bafite iyo myanya nyine y'inzego ziyoboye igihugu cyangwa se abayoboye ibigo runaka baba bagomba kuyatanga kuko itegeko ribategeka kuyatanga kereka batayatse ku bundi baba bategetse kuyatanga bo baravuga ni ikimenyimenyi rero bo batari banajya no muri iyo myanya tuba dusanzwe tutarabumvaga aho rero ujya kubona ukuntu umunyamakuru araje ashaka amakuru kubera impamvu uri nk'abantu wenda nk'ijana tujya kubona ukuntu umugore aciye ku ruhande aciye undi aciye undi aciye undi aciye ugasigara muri abagabo gusa mbese ukagira ngo ese mwumva hari gutanga amakuru hari ikintu kigoye nyamara iyo bigiye mu bindi by'imibanire ubona bagaragara cyane ariko rwose ikintu cyitwa gutanga ibitekerezo kandi nawe munyamakuru birebere kuri iyi posite mwashyize abagore bariho n'imbarwa sinzi sinzi ukuntu rero biyumva ariko rwose kure hano bafite amahirwe menshi ntawubakumira buri kimwe cyose usanga kingana uko kigenewe umugabo ni nako kigenewe umugore ariko rero icyo icyo kubaho rwose ngo biyima ijambo ibyo sinagihamya ahubwo nibo baryiyima
ego murakoze reka duhe akanya madame Agnes nindorera agira icyo akwishyuye naho uri mu rwanda nibaze yuko u rwanda atacu rutandukaniye ko kininiya n'uburundi Agnes hari icyo mubwira
njyewe icyo namubwira nibaza yuko biragoye ku cyumviro nk'icyo kuvuga ngo abakenyezi ngo bariyima ijambo mbega afatiye kuki afatiye ku byo yiyumvira cyangwa iyo bafatiye nko ku cigwa cyakoze wumva noneho abanyekenyezi b'i rwanda bafite n'amahirwe y'uko amategeko abaha iyi myanya imwe n'abagabo ariko jya mvuga nk'icyo ni ikintu nka kinini kivuga ko mu gihe avuga ngo abakenyezi nibo biyima ijambo adafatiye nko ku cigwa yoba yarakoze kivuga kiti twafatiye ku banganuku hanyuma kuri abo banganuku twasanze harimo abangana igitigiri kiniki biyimye biyemerera bo nyine ko biyimye ijambo biragoye kuko abagabo bama bashaka kwishyira imbere usanga bafata bakabivuga nk'uko muga shingiro bifise ambabarire sishatse gutata mugabo ndiko mvuga nti mu gihe umuntu yemeza ibintu nk'ibyo ni uko ngira ngo abafise ishingiro haba nk'ikigwa cyaba cyarabaye kigaragaza by'ukuri ko mu ruhara cyangwa mu mpande kanaka abakenyezi biy'imijyambo n'ahandi abantu bayivuga uko noneho abandi bakayifatira ko kugira baronke n'ingene bakumira noneho umukenyezi ego reka tutarajya ku wundi munywanyi wa kabiri ndababaze aha ku ijwi rya amerika nk'ubu turi mu kiganiro cy'abakenyezi ariko turaraba abakenyezi bashobora kuba bashobora kuvuga kugira baze nabone barashikiriza ibyiyumviro byabo turamaze kubona yuko bigaragara yuko abakenyezi n'ibibazo bijyanye nabo tuba turi ko turavuga batitaho no kudutelefona cyangwa ngo baduhe nimero zabo za telefone iki nacyo kivuga ku iki
ibyo bintu numva bintwengeje kubera mwaranterefonye jewe murambwira ko mwifuza kumpa ijambo muri iki kiganiro nayo narabagoye nashatse kuvuga nti ni ukuraba abo mushaka ni bande abo mushaka ko batelefona ni bande mbega uburyo bafise bwo kubatelefona ni ubuhe mbega iki kiringo iki kiganiro kiricyo kiraba abo mushaka barafise akanya kugira ngo ibyo byose ni ibintu umuntu yofatira ko kugira atahure by'ukuri ko babatelefone cyangwa ko batabatelefone icyo ni icya mbere icya kabiri genda ko ndiyumvira nk'ubu umukenyezi w'umwirimizi nka kumwe mwamye mubivuga ahagaze hehe umwanya wiwe ariko awukoresha gute bisigura ko nko mu gihe badafite iyo telefone cyangwa ubwo buryo mwebwe mukoresha kugira mumenyeshe ikiganiro cyanyu nuko mwifuza ko abifuza kugifatamo ijambo batelefona mbega abakenyezi babifise ko babishikira ni bangahe mwambwiye ko mukoresha uburyo bwa facebook na whatsapp abakenyezi bajya kuri interineti bakajya kuri facebook na whatsapp ni bangahe si benshi bisigura ko rero murinda kuraba iki kiganiro ikiganiro cyanyu ko gishikira rero na wa mukenyezi aba yabaye wa mukenyezi ari hagati mu gihugu wa mukenyezi atafise uburyo cyangwa n'ububasha n'ubumenyi bwo gukoresha ubuhinga bushasha nashaka nsukemo amazi gatonya ubwire mutahure ko bitoroshe
ego turafise uwundi munywanyi kuri telefone duhaye imana mwiriwe
mwiriwe neza muhagaze he mwifuza gushyikiriza iki
yego numvise uno munsi mwibanze cyane cyane ku mukenyezi mwiri imeze uwo nawe muturirwa numvise kenshi ari aravuga ibintu bya telefone none umukenyezi w'umwirimizi konzi mwese mubize telefone imugora kuronka nagira ndamubaze yuko bato abo bafise babuze ibinyamakuru amaradiyo n'ibiki kubogwiza uburyo bakaza baradushyikira uwo muto muto wese aho yibereye ku kivi bakamusangayo kuko ugiye kuraba ibyo bya facebook interineti n'ibindi ni abakenyezi bakeya usanga babikoresha nk'umwirimizi we ibyo bimubwiye nta n'ibyo abazi rero uca usanga nk'iyo muri muratohoza amakuru muca mushyikira bajya bonyine musanga bari mu masoko mu busantere bukomakomeye ariko ugasanga umukenyezi mwirimizi we ntigera aronka ikintu na kimwe yigera avuga ugasanga ibyo bavuze byose yabyumvise bivuga ntazi n'ibyo byakuwe
ego madame Agnesi abakenyezi mwirimizi ngo musabwa kubasanga ku kivi mubivuza mubivuga kwiki
jewe nabibabwiye ko rijya shirahamwe ntwara ibyo ibikora gute nababwiye ko duhimiriza abatwara ibimenyeshamakuru ko bashyiramo kwitwararika umukenyezi mwirimizi umukenyezi muto muto ari hariya mu gihugu hagati ngira ngo umugani w'uwo ahejeje kubivuga ibya fesibuku bya interineti atazi ibyo ari byo bya watsapu atazi ibyo ari byo ni telefone ngira ngo atayafise mugabo umuntu yoraba abo bakenyezi kenshi barakurikirana amaradiyo mugabo kubera bakurikirana amaradiyo rero usanga bafise ibyiyumviro bushikiriza nkavuga ni abo batwara ibimenyeshamakuru bitwararitse ko uwo nawe akeneye guhabwa ijambo no gushikiriza ijambo tubahimiriza tuti iyo murungitse abamenyeshamakuru banyu hariya mu gihugu hagati ntibashikire n'uwo mukenyezi bumve ijya agona bumve ingorane ziwe baze bazishikirize mu maradiyo ngira ngo n'abatware bahave bazumve bashobore kurondera inzira zo kubatunganiriza ibyo nayo namaze kubivuga ndabisubiyemo
yego turafise wundi munywanyi kuri telefone nduwimana mwiriwe nduwimana mwiriwe
yego ndabumva ndabumva cyane yego muri hehe mwifuza gushikiriza iki
yego cyane mu gisagara cya bujumbura
yego gira ko
Eko na tunashikiriza cyuzo kibazo cy'abakenyezi yuko batumvita ikiganiro si bose bafise si bose bafise amatelefone ahubwo mwoza muraza nko ku makomine mu mukagirisha ibiganiro abakenyezi bose bakacumbiraho kubera nko mu misozi dufate nko mu misozi nta bantu benshi b'abakenyezi bafise amatelefone bumva babivuga n'abazifise nk'ino mu gisagara nta telefona abajembuko nyene wumva ntibararonka uburyo bukwiye bwo kumviriza ikiganiro mwoza murashika nko ku makomine mu mitumba mukagirisha ico biganiro benshi bakavyumviraho iyo niyo ntererano jana benshi kwera ego urakoze reka cyo ndakunganira kuri icyo kibazo cyawe ndamubazo mutumire anyesi n'indorera ko muri abakenyezi mwarize umwuga wo kumenyesha amakuru nta kuntu mwoja hamwe mukagira nk'iryo shyirahamwe ryanyu mukaza muragenda mu gihugu hagati mugirisha ibiganiro ku gatwe kanyu mutarinze guca ku binyamakuru musanzwe mukoreramo
icyo ni kimwe kandi bisanzwe bikorwa mugabo nakubwiye ko icyo kibazo gihamagara abantu bose cyane cyane abatwara ibimenyeshamakuru nagenda guha akarorero uri kutubwira efuji nawe nyine kubwira vuba de l'amerique iyo radiyo yanyu ndazi ko ifise ngaha anyi abo mukorana jewe byarigeze kuba nkorana n'iyo radiyo narashika mu gihugu hagati ngashikira n'uwo mukenyezi adafise iradiyo adafise telefone muganga musanga ahari haba muhira haba ku kivi ashoboye rero kugira icyo ashikiriza tukagishikiriza ndashaka rero mvuge nti bajya bamenyesha amakuru basanzwe bakorana na mwebwe muri iki kiringo ni mwebwe mwobabwira muti nyabuna mu byo mukora mu byo mudushikiriza ze muraha ikibanza umukenyezi cyane cyane uwo mukenyezi w'umwirimizi twebwe rero hari hariho amaporogaramu mugabo yakozwe muri kahise ajyanye no guhereza ijambo abantu bose abakenyezi bose aho rero byarashitse bigakorwa gutyo bagashikira umukozi w'umwirimizi umukenyezi w'umwirimizi umukenyezi w'umudandaza muto muto kuko urumva na wene mu byo aba ariko arakora aba ariko arasahiriza igihugu arasahiriza iterambere ry'igihugu ariko rero navuga imiti ikora ikoranye ntimurabe cyane cyane ahefujo ngo niyo iryo shyirahamwe ry'abakenyezi bamenyesha amakuru kuko urumva bajejwe agateka k'umukenyezi w'umumenyesha amakuru n'agateka k'umukenyezi bisigura ko hari ibikorwa dukora mu guhimiriza abandi bafise uruhara mu kuzamura umukenyezi mu kumuhereza ikibanza akwiye mu gihugu no mu nzego Ego reka tabamenyesha yuko gaha ku ijwi rya Amerika umunsi wa gatanu nico gituma twawuhariye umunsi w'abakenyezi kandi amakuru dushikira birumvikane ko ibiganiro dushikiriza ku bakenyezi biriko biragira ingaruka nziza cyane cyane ku iterambere ry'uwo mukenyezi nyene w'umwirimizi ikiganiro ni muri isanga uru munsi wa gatanu ni ikiganiro cy'umukenyezi umutumire wacu ni Agnes Nindorera arongoye shirahamwe ry'abakenyezi bamesha makuru AFJO turafise Blaise kuri telefone Blaise mwiriwe Blaise mwiriwe Blaise turamukenye Blaise Blaise uratwumva
ndabumva ego murihe mwifuza gushikiriza iki
turi bujumbura ego
ku bijyanye n'iby'abakenyezi ni ukuri abakenyezi nta ngorane twe tubona turabashima kwa kweri
mubashima gute bureze bira tugoye telefone yiwe iracitse ariko ikiganiro muri sanga kirabandanya turafise irakoze kandi kuri telefone irakoze mwiriwe
mwiriwe umunyamakuru yego murihe mwifuza gushikiriza iki
jewe nifuza kubo ndi muri south africa egome egome mwifuza gushikiriza iki
nagomba kubaza uwo umudamu atwara efujo ko ibyo bashyikiriza biborona ku makuru y'abadamu cyane ku makuru y'abantu nka generali amagira kabiri nagomba nababaze ingene donye bakorana gute n'aba banyamakuru bari hanze y'u Burundi batari hagati mu gihugu cyane ubujumbura ibibazo twanje twarutwa nagomba kubaza murakoze yego yabumvise anyese mu mwishure
icyo kibazo y'uko twoba duhagarara ku makuru ya bose ku makuru y'abakenyezi murumva ko atatahuye ngira ngo ibikorwa ishyirahamwe ntwara rigejwe navuze ko rigejwe guteza imbere agateka k'umukenyezi muri rusange n'agateka k'umukenyezi w'umumenyeshamakuru aho rero navuze ko ibyo dukora byose bifite ishingiro kuri ibyo hanyuma tukaraba tuti mbega ingorane yoba ifiswe mu mugwi w'abakenyezi hamwe bose n'izihe twe twazikora ku iki mbega ingorane umumenyeshamakuru w'umukenyezi afise n'izihe twe twazikora ku iki nabuze mu ntango imigambi imwe imwe dufise ah, zijyana ah, hiyo mugabo nagire mvuge ku kibazo cya kabiri abajyatsi mbe none ah, abamenyeshamakuru batari mu burundi bo bo mukorana gute jane nagira ndamubwire yuko umugwi eh, ntwara utwara abamenyeshamakuru binjiye muri- muri- muri- muri iryo shyirahamwe kugira ngo bajye hamwe n'abandi abateze aga- ah, bateze imbere agateka k'umukenyezi n'agateka k'umumenyeshamakuru hanyuma abamenyeshamakuru bo hanze ingene twokorana ni utanga akarorero ni nk'uku uyu wo muri eh, eh, voa ya telefone turi ko turakorana nuku nyene kugira ngo nsubire mvuge eh, uburyo tubona buteza imbere umu- agateka k'umukenyezi ah, w'u- w'i burundi n'u- n'uw'umumenyeshamakuru nashaka mvuge rero mfatiye kuri iki turabye nk'ikintu gikomeye kizoba ishingiro eh, ngira ngo mu ku- mu bizohinduka mu burundi ibizotera imbere novuga akarorero eh, k'ibiganiro biri mu gihugu hagati na bijya bibera hanze twebwe tuvuga tuti umukenyezi nahabwa ikibanza naronka icyicaro kuri irya meza abandi bazoba ah, bicaye ko kugira ngo bashikirize imyitwarariko bafise bongere bashikirize n'ibyiyumviro eh, by'uburyo ibyo bintu eh, byotorerwa inyishu urumva eh, ni gutyo ni gutyo dukora mm, n'umumenyeshamakuru iyo bari inyuma y'igihugu ngira ngo kubera yagize ingorane ah, muri iki kiringo ah, cy'iminsi iri imbere iheze nawene urumva ngira ngo yoronka uburyo bwo gushikiriza icyiyumviro ku byerekeye n'agateka k'umukenyezi be n'agateka k'umumenyeshamakuru mu gihe ibyo biganiro biba biriko biraba nagira ntange akarorero yuko nko mu bibera hagati mu gihugu eh, baratumiye baratumiye ishyirahamwe aefujo mu gihe bari bahamagaye umugwi w'abakenyezi hanyuma aefujo yarashitseho irashikiriza ibyiyumviro eh, ku buryo ibona ingorane eh, z'uburundi zotorerwa umuti n'uburyo agateka k'umumenyesha- k'umukenyezi n'umumenyeshamakuru boza akagatera imbere Urakoze madame Agnese Nindorera ikiganiro muri sanga kirabandanya reka dusabe mu buhinga bw'ibyuma batumirira amateka toyi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'Amerika ikiganiro ni muri sanga umutumire ni Agnese Nindorera arongoye ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abamenyeshamakuru AFJO turiko turaganira ku ruhara rw'ibinyamakuru mu iterambere ry'umukenyezi turafise Nkeshimana kuri telefone Nkeshimana mwiriwe
miriyo neza muhagaze he?
gucumbura yego mushikiriza icyumviro canke ikibazo mufise
ego ntanguye gushimira umutumire mwatumiye yego
nagomba kumubaza ikibazo bwa mbere icyerekeye ubona ico- ubwo icyo ubwo icyo gi- ivyo bintu yakoze icyo kigwa icyo kigwa yakoze i- i- ndibaza ko yisunga ibindi ibyigwa byari byabaye imbere yabyo mbega basanze barama- i- ibiharuro byaramanutse canke byaraduze kubera iki byaduze canke kubera iki byamanutse Mm.
turiko turaba- turaba- aha, iyo bariko baravuga ibintu by'iterambere ry'umukenyezi cyane cyane ku bimenyesha amakuru twisonga cyane cyane icyo bita amaradiyo amaradiyo menshi turema yavuga ibyerekeye abakenyezi benshi ntakivuga ubu hari iradiyo imwe y'igihugu nayo ifise agenda irisharije cyane hanyuma ibindi binyesha amakuru by'amaradiyo na sode radiyo kerekiyeni antisi dosora kare abamenyesha amakuru bararonka abanyagihugu batoya bararonka amakuru ari nk'abajya abagore bakubise mu ibarabara basi ibyabo bararira bakava ku maradiyo barivura bo nibwo nyine irete mose bakazigabanura cyangwa abo biciye abagabo bakarira cyangwa bakaba kisanzura kuri mikoro ariko ubu nta bikiba hari ikintu cyerekeye ku ba defame riteye kubyerekeye ibimenyeshamakuru yabipfutse mugabo rimwe rimwe ari byo nabyo ntemeye uratse nk'amaradiyo baturiye y'amaradiyo yari yaraforomye defame riteye umenya gute ku bantu bagize kuri matirite niniya uzabona nk'umudamu cyangwa nk'umukobwa afite akantu cyangwa ataragira mariage uzoshobora ati ko uwo muntu afite productivité niniya par rapport y'umuntu agize mariage azinzenga kuko uwo muntu azokura ari umurideri kuko iyo fete yo kuperevera muri iyo serwa sisa rideri yiwe aho izoba igarukira kandi bashimiye
urakoze umutumire yabumvise anyesi n'indorera tubasabe mu mwishure
sinzi ko musubiriramo ikibazo cya mbere yavuze ngo mbe ngo ni kubera iki ngo ngo ngo ngo ngo nakoze navuze ko atacigwa nakoze tewe yego yavuze ngira ko avuga ko kiriya cigwa twari twatanguriye ko ngo murabye ibitigiri byaramanutse ngo canke byaraduze ngo nimba byaramanutse ngo byatewe niki nimba byaraduze naho byatewe niki
hariho ikigwa cyakozwe cyerekana yuko uruhara rw'umukenyezi rwakorotse nshatse kuvuga bigaragara mu bitigiri navuze ku byerekeye uruhara rw'umukenyezi w'umumenyeshamakuru ko gushyika ubu turabye abari mu nzego no mu bibanza byo gufata ingingo nahone ni ikibanza kitabereye kuko ntikinashyikira igitegekanijwe na konstitusiyo ni bitandatu hanyuma bitandatu ku ijana kandi ibwirizwa shingiro ryoryo rishinga mirongo itandatu ku ijana ibituma rero ibituma nibaza ko biva ku bintu byinshi ingorane igihugu gishobora kuba kirimo ingene ibintu biguma bihindagurika ariko cyane cyane nuvuga ku gushaka ku gushaka kw'abategetsi y'uko ibyo ibyo bitigiri byobyo bitekanijwe mu ibwirizwa shingiro byoshikwako bakabigerageza kubigira kugira ngo bakurikize iryo bwirizwa shingiro nshatse kuvuga ku bakenyezi muri rusange mugabo mvuga rero cyane cyane no mu nzego zifata ingingo cyane cyane mu bimenyeshamakuru bya leta kuko nshatse kuvuga muri rtnb nshatse kuvuga radiyo televiziyo y'igihugu nshatse kuvuga nka renuvoko niy'igihugu nshatse kuvuga uburongozi bukuru bw'ibimenyeshamakuru aribwo iyo renuvo ikukira nshatse kuvuga ubumwe kuko aho abagenwa bagenwa n'umukuru w'igihugu kubera murumva yuko ari ibimenyeshamakuru bya leta aho twotera akamo umukuru w'igihugu kugira ngo azohore yibuka ko hari abo bakenyezi bashoboye bafite ubumenyi kandi bufata boja muri ibyo bibanza byo bifata ingingo mu bimenyeshamakuru hanyuma ku rundi ruhara ibindi bimenyeshamakuru biriho aho naho twotera akamo ababitwara kugira ngo batahure yuko n'abakenyezi bashobora kujya muri izo nzego navuze yuko radiyo kiritire itwarwa n'umukenyezi nkaho ikintu gikomeye twoshima ko cyakozwe ariko ngira ngo umuntu yosubira akamanuka hasi akaraba mbere mu zindi nzego zozo zifata ingingo cyane cyane ku buryo amakuru ashikirizwa hoho abakenyezi bafite uruhara runganiki bisigura ko eh, twotera ako kamo kuri abo bose batwara bagenga ibyo bimenyeshamakuru kugira baze baribuka yuko mu migwi y'abamenyeshamakuru hajyamo abakenyezi yuko mu migwi y'abafata ingingo muri ibyo bimenyeshamakuru eh, nahone hoza harajamwo abakenyezi hanyuma bagatuma bafatira kuri rujya rugero eh, ibwirizwa shingiro yashinze Ah, sinzi ko hari ikibazo kintu naba ntishyuye yavuze muze mukakinyuza.
yavuze ku binyamakuru bisa nuko byagabanutse bivanye n'igihe uburundi buhitiyemwo eh, ko ari byo byari ko biranafasha muri uwo mugambi wo guteza imbere abakenyezi bikaba byaranagabanutse eh, byo byo mubivuza- mubivuga kwika
icyo navuga ni ukuri ibyabaye birazwi ko ibimenyesha amakuru byahungabanye ko abamenyesha amakuru bamwe bamwe bahunze Ah, bikaba byaragize uruhara muri ibyo bitigiri byam- byamanutse Ah, hanyuma hanyuma aho naho murumva ni ikibazo kirengeye eh, amasosiyasiyo nka nka- nk'iyo nk'iryo shyirahamwe ry'abakenyezi mugabo ni ikibazo gishobora kuzotorwa kizotorerwa inyishu tugeze eh, muri icyo gihe eh, cy'ibiganiro ngira ngo bazoheza bakaraba n'icyo kibazo kijyanye eh, gushikiriza amakuru kijyanye n'abamenyeshamakuru kijyanye n'umutekano w'ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru aha rero navuga yuko atanyishu itemuye notanga kuko biri muri kazoza iyo tujya mu biganiro bizoronderera inyishu ibibazo byose by'uburundi urakoze turafise augustino kuri telefone auguste mwiriwe
mwiriwe yego muhagaze he mushikirize icyiyumviro cyangwa ikibazo
yego jewe ndi mu kirundo mu- mu- mu burundi mu mu komine gitobe yego
yego urumva jewe usanzwe ndi no mu gihugu hagati urumva bo bavuga bari no mu bisagara ariko jewe nk'aho mberereye ndabye si ikibazo mfise ariko n'iciyumviro noterera yego jewe ndabye nkino mu gihugu hagati nk'abakenyezi baragira ingorane cyane ariko n'ibintu by'itangazamakuru hari n'uwo baza ati "U- uramaze kubona umumenyeshamakuru ntabwiye ko amaze no kumubona ni ukuvuga rero twe mu burundi iwacu turacyari inyuma cyane icyo mbona icyo mbona ibinyamakuru byari bikwiye kugwira kandi n'abakenyezi bakashyira mu- mu ba- mu nzego zifata ingingo kuko uravye nk'umuryango baraho- barahaserekanira kandi nibo bazi ingene imiryango ishobora gutungana ndetse uravye ibyakiye mu burundi urabona yuko byadusesereje cyane urwaruka rwarahoneye kubera iki abavyeyi umengo nta jambo bagifise iyo bashiramwo abakenyezi rero mu bintu- mu- mu nzego zifata ingingo je nibaza ko byo- byokoroha n'igihugu cyotera imbere kuko kenshi uravye mu miryango abakenyezi arateza imbere imiryango iyo byanse ku mukenyezi urugo urabona ko ruca ruhungabana jewe ku ciyumviro canje nosaba ababijejwe haba mu bitangazamakuru cyane se mu mu nzego zifata ijambo rikomeye ko boshyiramo nk'abakenyezi kugira ngo bashobore guterera mu iterambere ry'igihugu nibwo iciyumviro canje carico murakoze Ego me madame Agnes eh, Augusta Sanu bashigikiye hari ico mwunganira
ni ukuri ndashimye cyane eh, ku byiyumviro augustin ashikirije urumva we arashyigikiye yuko umukenyezi ari eh, i- i- eh, ari intambwe ari ari ari i- i- inshingi y'iterambere Eh, rero ko avuga ko abishima haba mu ngo akavuga ati ahubwo no mu gihugu ngira bo bashyirayo eh, ku rugero rubereye abakenyezi bugira icyo bafashije kugira n'ingorane z'ubundi zigenda ziragabanuka aho ni ukuri jewe nomushimira rwose aho ashik- ameze nk'uwushikiriye icyiyumviro abakenyezi benshi bafite uno munsi burundi nahajya iwacu eh, muri ejo iyo bavuze bijya byo kugira urunganwe eh, ku bashinga ntahe ku bagabo no ku bakenyezi eh, bisigura yuko twebwe uno munsi ntiduhagaze kuri kiriya gitigiri cya mirongo itatu ku ijana ahubwo twifuza abaduze bishike no kuri mirongo itanu ku ijana cyane banarenze kubera abakenyezi buriya ni mirongo itanu ku ijana y'abarundi
Egome ndababaze eh, mu- mutowe vuba kurongora ahevyo mukorana gute n'inzego z'ubutegetsi
Eh, nababwiye jewe natowe itariki zine z'ukwezi kwa kabiri murumva haracyari haracyari kare turacyari ko turatunganya turaba ingene twokora ibi nabo twobikorana nabo twoshikiriza amajambo nabwiye ko nko muri uku kwezi eh, kwa gatatu twemirije kuraba abategetsi eh, bari eh, mu- mu- mu- mu- mu nzego ziraba ivyerekeye cyane cyane umumenyeshamakuru n- umu- umukenyezi w'umumenyeshamakuru be n'abakenyezi eh, eh, muri rusange aho rero urumva ni intambwe yo kugenda kuganira nabo eh, kugira ngo tubabwire imyitwarariko dufise hanyuma tubasabe ko ari cyo bashobora kugira budufasha kugira ngo iyo myitwarariko igabanuke haba iyiri mu bamenyeshamakuru haba iyiri mu bakenyezi b'abarundikazi hari hari i- urugendo mwamwifuza kuzogira kumbure hagati mu gihugu hagati kubonana n'abakenyezi babirimiza
abo hariho ubundi buryo eh, tubikorana n'abo du- du- du- dusangira ngira ngo ibikorwa bimwe bimwe bishyigikiwe Am, aho niho rero tuzoheza tugashyikira umukenyezi Eh, simvuze umwirimizi gusa mvuze umukenyezi ah, at- atari aba baba mu bisagara atari aba bize amashuri bakora mu nzego zitandukanye mugabo uriya mukenyezi ah, badakunda gushikira mugabo nawe afise icyo ashikiriza cyangwa afise imyitwarariko iyo dushikiriza ubwo rugendo rero mu gihugu ruzogirwa na kare twahora tujayo tuzosubira rero tubihe intumbero turabe ingene izo ngendo zizogirwa bwa muri iki kiringo eh, ni- ni ni urugendo rwo gushikira abategetsi hama abategetsi nabo nka bose murabizi bari mu gisagara ca bujumbura mugabo si ukuvuga ko batazi imyitwarariko y'abakenyezi eh, bari hariya nariko ndavuga mu gihugu hagati abakenyezi twamye tuvuga badashikira za interinete badashikira amaradiyo badashikira telefone kuko nabo tura- turakeneye kumva ivyiyumviro vyabo turakeneye kumva imyitwarariko yabo kugira turabe ingene twokorana n'abandi ah, baba abategetsi canke izindi nzego eh, kugira turabe ingene botunga- botunganirizwa mu mu myitwarariko bafise mbega nyene tugarutse kuri ico kibazo c'uburyo buke bw'abakenyezi mu gihugu hagati hari uwavuze yuko batagira amatelefone n'ibiki kandi namwe mwabigarutseko ico mwibaza yuko hari ico umuntu yokivugira kugira bashobore kuronka ubwo buryo canke mufise ubundi buryo mushobora gukorana nabo
Eh, jewe icyo sindagihagarara ko cyane kuko si ukuvuga ko udafite itelefone atacu atacu amaze igikomeye ni ibyo byo gutunganya uburyo bwo kumushikira ibyo nabyo navuze nti nka mwebwe iyo muba mutakorera kuri telefone muri iki kiganiro ndumva ko hari kuhavuga abagabo gusa sindumva umukenyezi n'umwe ariko aravuga muri iki kiganiro keretse jewe jewe ngira ngo kubera eh, ubwo buryo ndabufise Eh, bisigura yuko mu myitwarariko ibimenyeshamakuru byoza biragira ni ukurondera ingene abamenyeshamakuru bakorana bakorera gusa mu gisagara bashika no mu gihugu hagati kugira ngo bashikire wa mukenyezi nawe bamuhe ijambo avuge asigure imyitwarariko afise atange n'imbere n'ibyiyumviro afise ku buryo iyo myitwarariko eh, yohera kuko urumva ntiyosiga inyuma umukenyezi wo mu gihugu hagati kandi mbere ni nabo eh, hanini baf- babaye iyo nkingi ya- y'iterambere kuko nababwiye yuko turabye nko mu- mu byo kurima abakenyezi nibo bafise uruhara runininya mugabo murabizi yuko nk'abo bakenyezi twebwe icyo ni ni umwitwarariko dufise nk'abo bakenyezi no munsi badafise uburenganzira bwo kuronka ah, amasi amasi yo kurima ko kubera iki kubera hari cya kibazo cyo gutorana Ah, nk'ibyo ntibirinda gukorwa mugabo bidakorwa na n'ubu mu- mugwi ndongoye w'abamenyeshamakuru w'abakenyezi Eh, kuko birinda guca mu nzira bica mu nzira z'uguhimiriza bica mu nzira y'uko ngira ngo nk'umu yagize amahirwe akaba yaratowe ah, kuba umushingamateka agenda agashyikiriza nk- nk- eh, eh, nk- nk'itegeko ryofatirwa ko kugira ngo iyo ngorane uwo mwitwarariko w'umukenyezi ataronka uburenganzira bwo kugira isi waronka harima yimbure yitunganirize ari utwo ashora ashore eh, gutunga umuryango wiwe atunga umuryango wiwe murumva hari ingorane nyinshi zinashikira n'uwo mukenyezi eh, w'umwirimizi mugabo bisaba ibikorwa eh, bikorerwa henshi atari gusa ibikorerwa hajya iwacu kuko kumuha ijambo mu kimenyeshamakuru ntibiza bizana inyishu eh, kuri icyo kibazo mvuze yuko abakenyezi badatorana ntibashobore kuronka ah, amasi ngo bashobore kuyakoresha kugira biteze imbere Ego turetse uko guha ijambo abakenyezi hari iyindi migambi kumbure iri haruhande y'ibyo mukora byo kumenyesha amakuru mwoba mufashisha abanyagihugu canke izindi mfashanyo
oya nababwiye eh, kiretse ibyo byo guhereza ah, um, ijambo umukenyezi eh, muto muto eh, w'umwirimizi mu mu bimenyeshe- mu bimenyesheshwa n'amaradiyo hariho n'ibindi bikorwa nababwiye byo guhimiriza guhimiriza abategetsi guhimiriza n'abakenyezi bo nyine kugira imyitwarariko imwe imwe iveho hanyuma ibyo kuvuga ngo eh, gufasha ukundi gusha eh, keretse ngira ngo ari biteguwe bigahabwa intumbero kandi bikaronka n'ababishyigikira eh, nk'icyo kibazo cyo kurondera ngira ngo abakenyezi boserukira abandi muri abo babi- babirimizi bakaronka ngira ngo nk'ubwo buryo turiko turakoresha muri iki ki- muri iki ki- eh, kiringo Kiganiro.
nshatse kuvuga amatelefone aha
cyangwa amaradiyo ari nk'igikorwa cyateguwe eh, kigatunganywa kigahabwa intumbero kikongera kikaronka abagishyigikira kuko ibyo muvuga biri mu gihugu biri no mu eh, mu mashyirahamwe n'icyo umuntu yoraba ingene gishobora gushoboka kugira ngo n'imiburiburi eh, iminsi yose ntihame hariko harashobora abagabo gusa kubera bobo n'iyo uwo mukenyezi yarimye bakimbura hari n'aho umugabo avuga ati "Eh, shora umufuko w'ikawa cyangwa shora umufuko w'ibiharage agaca agaruka yiguriye agatelefone mugabo ntiyibuke ko n'umukenyezi wiwe yaba agakeneye ibyo murumva ni ibintu bitoroshe Eh, mugabo umuntu arashobora kubyiyumvira agatunganya igikorwa akaraba ingene ibyo bintu bishoboka ego dusabe muri studio batumirire amate gato y'ubwira kandi
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ni ikiganiro muri isanga ku munsi wa gatanu kikaba gihariwe abakenyezi umutumire ni agnes nindorera arongoye ishyirahamwe afjo ry'abakenyezi b'abamenyeshamakuru agnes ndababazi icyizere mufise imbere mubona hameze gute eh, ko muheruka kugenywa icifuzo canke icizere mufise yuko ibikorwa vyanyu bigiye gushika aho mwifuza n'icahe
icyizere gikomeye ah, ni uko ngira ngo eh, ingorane zitandukanye ziri mu gihugu zigwa ah, n'abantu hanyuma kandi zigatorerwa inyishu ku barundi bose harimwo umumenyeshamakuru w'umukenyezi cyangwa umumenyeshamakuru umukenyezi uwo ari we wese eh, no mu buzi ah, butandukanye akora icyo gishobotse nibaza ko n'ibindi bica- beza bi- bikabandanya agenda guha akarorero um, muri ibyo turi ko turavuga mu bikorwa turasaba ababishigikira ego twoshigikirwa n'abategetsi abajejwe intwaro mu mpande zose ariko turakenera ni ni um, ni yo gushyigikirwa n'abandi inshuti bagenzi b'u Burundi uno munsi rero eh, ngira ngo niho umuntu yofatira icyizero ko mu gihe ingorane zose ziri mu bihugu zotorerwa umuti biciye muri bijya biganiro mumaze kumva bimaze gutangura eh, biboneka kugira ngo uburundi busubire bushyire hamwe eh, n'abafasha n'aba- n'aba- n'aba- n'abagenzi b'u burundi bakorana na leta bakongera bagakorana n'amashyirahamwe nk'iyi eh, nagenywe eh, kurongora nagenywe mu gihe kitoroshe murumva ingorane si zike mugabo icyizere mfite ni uko eh, abo twatowe hamwe abo tuzokorana ibikorwa ah, mu kiringo baduhaye ah, c'imyaka ah, ibiri ah, tuzoheza tukagerageza tukicara tukiyumvira tukongera tukaraba ingene turondera abashigikira ibyo dushaka gushikako kandi aho novuga yuko sinokwi- sinoreka kwizera kuko eh, sindabashikira nta- n'ibikorwa bikomeye byo gutegura ntibiraba kugira tubone ko turonse ababishigikira cyangwa turonse ababishigikira A- abakenyezi muri ko murakorera mubasaba iki
abakenyezi turi ko turakorera ego mushatse kuvuga abamenyeshamakuru ah, cyangwa abakenyezi b'abarundikazi abakenyezi muri rusangi
abakenyezi muri rusange naguhaye akarorero hari abakenyezi bagize amahirwe bateye imbere biciye ku mashuri bize biciye eh, no mu migambwe barimwo uno munsi bakaba bicaye mu bibanza bashobora gufasha ah, gu- gusahiriza agateka k'umukenyezi natanga akarorero k'abamenyesha- ah, k'abashingamateka nk'umushingamateka hageze gutora amategeko atunganiriza ah, abamenyeshamakuru mu burenganzira bwabo mu kuborohereza akazi icyo kintu akagishimangira ko agatahura ko bikenewe ko agisahiriza Umu- ubundi ah, umukenyezi iyo bari nko mu rwego eh, rujejwe gukurikirana byo kumenyesha amakuru akavuga ati turatashyizeho amategeko cyangwa ubundi buryo butuma ibimenyeshamakuru na ntaryo eh, yitwararika ah, guhereza ijambo umukenyezi kugira nawe ashikirize ibyiyumviro byiwe ibyo ndayivuze nk'iyo batumiye mu kiganiro bagatumira abagabo gusa nk'uku biri ko biragenda muri iki kiringo ibyumviro by'umukenyezi ntibiba bishyikirijwe ngo twumve ah, ko ashobora guterera ah, i- i- i- i- inyishu zoza zi- zi- zi- zi- zituma ingorane kanaka cyangwa ah, iyindi kanaka ishikira umukenyezi itorerwa itorerwa umuti urumva nk'icyo ni ikintu cyo guhagarara ko hariho abandi bakenyezi batari bake bari mu bindi bintu bakitwararika ah, abakenyezi bakiri inyuma kugira ngo babishoboye gushika imbere bagende barafasha kugira ngo rero dushike kuri ca kiringo cy'uko umukenyezi aronka ikibanza abereye ah, mu burundi haba mu rugo kuko hariho ingorane nyinshi abakenyezi bafite mu ngo Ego.
hariho ingorane abakenyezi bafite eh, ku byerekeye umutekano wabo Urakoze.
ndashima cyane ndashima Urakoze.
cyane itegeko riherutse ah, kuba ah, ryo kusahiriza ku gateka k'umukenyezi cyane cyane mu ngo amabi akorerwa ah, Ura- ntabandanye ayakorerwa Urakoze.
Bishatse kuvuga ko hari ibiri ku biraba Urakoze.
dushima Mhm.
eh, birinda kubandanya Ura- murakoze namwe urakoze madame agnes nindorera arongoye ishyirahamwe afj ry'abakenyezi b'abamenyesha amakuru ku kigoro n'akanya mwaduhaye ikiganiro ku ijwi ry'amerika murisanga kirangiriye ngaha ariko ibiganiro bica ku ijwi ry'amerika birabandanya mwari kumwe na aloise bigirimana kuri mikoro